ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti mwese turi kumwe ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha ya saa moya n'inusu i kigali n'ibujumbura mu burundi kuri uno musi wa kane tariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa cumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na oriyani itangishaka i washington dc
jewe naraharitswe ubu mugenzi wanjye wundi ubu umugabo yaramutwaye ingaruka mbere na mbere usigarana n'abana wenyine ukabarera wenyine iyi ni ingaruka ni uko uwo mutungo wawe barawusesagura uyu ni umukenyezi w'umunyarwandakazi avuga ko ihohoterwa rishingiye ku guharikwa ni mu kanya gato turabashikiriza kandi amakuru avugwa hirya no hino ku isi harimwo ayerekeye urugendo rwa papa francisco muri kenya n'ibitero bya boko haram muri niger duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kenya abantu ibihumbi n'ibihumbi bari bari kuri kaminuza y'igihugu cya kenya aho papa francisco yasomeye misa kuri uno munsi wa kane wagenewe akaruhuko muri icyo gihugu cya afurika papa francisco yashitse kuri iyo kaminuza azananywe n'umuduga wiwe uda- udasanzwe umuduga bita pop mobile akoresha a- akoresha iyo agendeye ibihugu uwo muduga uwaca mu bantu insinzi bari barindiriye kumubona muri iyo misa yasomye papa yaganiriye n'urwaruka avuga ati ndasabye cyane cyane mwebwe urwaruka rw'igihugu gukoresha akaranga ka afurika ubwenge buva mu ijambo ry'imana kimwe n'ibyiyumviro bishasha by'abakiri bato ba- ba- b'abayobora- ba- ba- by'abakiri bato mu gutanga- mu gutunganya kazoza keza kagizwe na bose kandi kubahiriza ubuntu papa yavuze ashimitse ko akamaro yashimi- yavuze ashimitse akamaro k'umuryango n'akamaro k'abana mbere yaho papa francisco yari yahuye n'abayobozi b'amadini idini rya gikristu n'idini rya isilamu ababwira yuko bategerezwa kuja mu biganiro vyerekeye kurwanya imitima y'intagondwa n'ubwicanyi bugenda bugirwa mu izina ry'imana muri niger kuri uno munsi wa kane umugwi w'intagondwa za boko haram wash- wishe abantu cumi na batanu mu gitero bagize mu kigwati kiri mu bumanuko bwaho ahitwa difa amakuru ava mu rwego rwo gucungira umutekano avuga ko abagwanyi bashitse mu kigwati cy'ahitwa gogone n'amaguru batangura kurasa abanyagihugu uwo ari we wese babona ayo makuru akavuga kandi ko inzego za leta zijejwe umutekano zash- zaciye zibatesha icyo gitero ishyirahamwe mpuzamakungu onu ritangaza ko hamaze kuba ibitero bingana ibitero n'itana mu mitwe ringana na mirongo itanu hagati y'abagwanyi b'abaisilamiste n'abasirikare ba niger kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka nyinshi muri izo ngwano zikaba zabereye mu karere ka difa hamaze gutangazwa i- hamaze gutangazwa ibihe bidasanzwe muri ako karere mu ngingo yo kugarura umutekano ariko kenshi abagwanyi bagira ibitero bahungira hakurya y'uruzi rwa komadugu ruri ku mupaka winjira muri nigeria amashuri ijana na mirongo itanu agizwe n'abana bashika ku bihumbi cumi na bibiri bamaze guteshwa ayo mashuri kubera ivyo bitero biba muri ako karere mu ndwi iheze abo mu bushakashatsi bujanye n'ibitero bigi- vy'iterabwoba bigirwa ku isi bavuze ko boko haram imaze kuba umugwi wa mbere ugira ubwicanyi bukabije ku isi bavuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane abantu boko haram yagandaguye bavuye ku majana atatu na mirongo indwi na batandatu baduga ku bihumbi bitandatu n'amajana atandatu na mirongo indwi na bane umugwi wa islamic state boko haram imaze kwemera gukurikiza amabwirizwa yawo wo wi- witirirwa ubwicanyi ku bantu ibihumbi bitandatu na mirongo indwi na batatu umwaka umwuka mubi wabandanyije kwibonekeza uyu munsi ku wa kane hagati ya leta ya Turkiya hamwe na leta y'Uburusiya inyuma yaho igihugu cya Turkiya gikororeye indege y'igihugu cy'Uburusiya hafi y'urubibe igihugu cya Turkiya gihana n'igihugu cya Siriya mu ntango z'indwi mu kiganiro yahaye televiziyo y'abanyamerika CNN perezida w'igihugu cya Turkiya Recep Tayyip Erdogan yavuze ko igihugu ciwe kitazosaba imbabazi z'iyo ndege y'Uburusiya cakoroye yagize ati ndibaza ko hari igihugu gikwiye gusaba imbabazi icyo gihugu nacyo ntabwo ari igihugu cyacu ati abo baren- barenze akarimbi bakinjira mu kirere cegukira igihugu cya Turkiya nibo bakwiye gusaba imbabazi umushinga Erdogan yashikirije ayo majambo nyuma y'aho perezida w'igihugu cy'uburusiya vladimir putin atangarije ko ingingo yo gukorora iyo ndege ari ingingo itumvikana isa n'isogota intambi igihugu cy'uburusiya mu mugongo ivyo ngo bikaba bikozwe n'igihugu abarusiya bahora bibaza ko ari igihugu kibanyi kandi gicuti gifitani- gi- gif- gifatanije n'uburusiya urugamba rwo kurwanya iterabwoba umushinga nawe putin yarusabiye ya- yara- yarasabiye murantunga gutangaza ko iyo ndege y'igihugu cy'uburusiya yarasiwe mu kirere cyo mu gihugu cya siriya ngo ari nacyo gituma iyo ngingo yo kurasa iyo ndege at- itagira insiguro kandi iteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu umushinga nawe putin yaragize ati ntitwigeze twumva igihugu cya turkiya gisaba imbabazi canke ngo gitangaze ko kigiye gutanga indishi canke ko kigiye guhana guhana abakoze iryo bara ati twebwe tubona ko im- ko- ko umengo igihugu cya turkiya gishaka ko imigenderanire yacu n'igihugu cy'uburusiya yononekara kandi ngo ivyo birababaje Ibihugu vyo mu burengero bw'isi birabandanya kugerageza gukomeza urunani rw'ibihugu vyagiye hamwe mu bikorwa vyo kurwanya umugwi w'iterabwoba wa Islamic State nyuma y'ibitero biheruka kuba i Paris mu Bufaransa kuri uno musi wa kane mu ijambo yashikirije inama nshingamateka David Cameron umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza yasavye vyihuta vyihuta ko igihugu ciwe cifatanya n'abandi mu bitero vyo mu kirere vyo kurwanya Islamic State muri Syria aho yabaza abashingamateka ati bidakozwe ubu bizokorwa ryari ati dutegerezwa kwima abagwanyi ba islamic state ibibanza binyegerezamwo radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri email mushobora kuturonka mukoresheje email yacu ni radiyo yacu arobase gmail akaburungu com ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu biyaga binini haheze igihe gito ikigo cy'itumanaho mu rwanda mtn gitangaje uburyo bushasha bwo kurungikiranira amafaranga ku bantu bari mu rwanda no mu bihugu bya kenya n'ubuganda mtn rwanda umunsi- mu munsi mu minsi yaheze ikaba yagiranye amasezerano yo gukorana n'ibigo by'itumanaho harimwo safaricom ya kenya bamwe mu bitwa ko bokungukira kuri ubwo buryo bushasha bavuga ko mtn itasobanuye mu buryo buhagije ubwo buryo inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa i kigali
ukwezi kurashize ikigo cy'itumanaho mu rwanda mtn gitangije uburyo bushya bwo koherezanya amafaranga ku banyarwanda n'abakoresha ibigo by'itumanaho mu bihugu bya uganda na kenya bivuze ko uri muri mtn mobile money mu rwanda yakohereza cyangwa akakira amafaranga aturutse kuri safaricom mpesa muri kenya ni uburyo ubuyobozi bwa mtn rwanda buvuga ko guhanahana amafaranga yambutse imipaka birushaho kurinda umutekano w'amafaranga ndetse no kwihutisha serivisi zijyanye n'itumanaho icyarimwe n'iterambere ku bafatabuguzi bwana arthur rutagendwa ahagarariye mtn mobile money mu rwanda hari ikintu kimwe cyo kuba ufite sekirite y'amafaranga yawe hari ikintu kimwe cyo kukorohereza kugabanya ingendo hari ikintu kimwe cyo gusobanukirwa aho wohereje amafaranga yawe hari ikintu kimwe cyo gufasha igihugu cyo kugira ngo kigabanye amafaranga y'icapiro twebwe nk'ibigo by'itumanaho iyo bavuze viziyo venti venti muri ibyo bintu na bimwe bituma ibihugu bitera imbere cyangwa ikonomi cyangwa ugatuma abaturage amafaranga asakara muri bo ariko batarinze kuyafata mu ntoki bibaza ko ari ikintu cy'inyungu ku gihugu kiganatuma n'imibanire cyangwa imigenderere mu bihugu byoroha bigatuma n'umwanya ugabanuka niba nafataga bisi ijya muri kenya wenda bikantwara iminsi itatu kugerayo ariko ubu nshobora kohereza umuntu undekararira mombasa akishyura ako kanya ibicuruzwa byanjye bigahita birekurwa bikaza mu rwanda bikaba magabanyije igihe cy'ingendo kwinjira muri telefone uri muri mtn mobile money ugakanda akanyenyeri magana inani mirongo itatu ugakurikizaho urwego niyo ntangiriro ku muntu ushaka koherereza undi amafaranga muri uganda cyangwa kenya ubundi agakurikiza amabwiriza serivisi nk'izi ubusanzwe ntizisaba kwinjira mu biro bya mtn mu kiganiro n'abazicururiza ku mihanda mu mujyi wa kigali bumvikanisha ko bikiri bishya tugisohoka ku cyicaro gikuru cya mtn twahituye kuri umwe mu ba agenti bayo ukorera mu marembo y'iki kigo umva uko ari gufasha abakiriya bamugana bamusaba kohereza amafaranga bari muri kenya na uganda baraza ariko uko twebwe tutazi uburyo batari babitwigisha neza ko bije vuba hari ababizi bamwe muri twebwe hari n'abatarabimenya cyane ko nanjye negereye emutiyene mbohereza muri emutiyene emutiyene noneho ikabafasha cyane ko ngewe natari namenya kohereza nk'abantu nko hanze tuvuye i nyarutarama twakomereje mu mujyi imbere y'isoko rya kijyambere i nyarugenge ni ahantu hakenerwa serivisi nyinshi zishoboka kubera urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu abavuganye n'ijwi rya amerika nabo baravuga ko nta bumenyi bafite ku buryo bushya bwo kohereza amafaranga muri kenya na uganda babicishije kuri telefone ngendanwa Eh, abakiriya barabitubaza ariko kubera ko nta buryo bundi dufite bwo kuba twabikora batari babitumenyesha neza ntabwo tubikora kuko ntituzi kohereza amafaranga n'igiciro cyabyo n'uri buyo yari bubikuze biratugora cyane rero murasaba iki mtn nyine icyo dusaba MTN ni ukuduha tarifu bakadusobanurira uburyo bikorwa na tukabikora nyine kuko bwaba ari ubundi buryo bushya bwo gukora bwatwinjiriza amafaranga nubwo bigoye kubona abacuruzi barangura ibicuruzwa byabo muri uganda na kenya n'ababonetse ntibapfe kuvugira mu itangazamakuru bwana erimani fitina wemeye kutuvugisha yatubwiye ko ari twe tumuhaye amakuru mashya kuri iyi gahunda yo koherezanya amafaranga mu karere uyu ukorana n'uruganda rukora ibya plastique muri kenya kempoli akishyura akoresheje banki nabo bakamugemurira ibicuruzwa yashimangira ijwi rya amerika ko kumukura mu nzira yarasanzwe yifashisha mu kwishyura ba nyiri uruganda byasaba ibisobanuro bihagije abakeneye kumugira umufatabuguzi wabo mbese uwanyuzwe na serivisi awe ntabwo ashakisha indi keretse niyo bazanye nk'iyo serivisi bakakumvisha avantaje kuko icyo umuntu areba ni avantaje iyo usanze aribo bakora neza kurusha abo wakoranaga nabo usezera ku bo wakoranaga nabo ugasanga bakora neza muri mtn bo babwiye ijwi rya amerika ko inzira zishoboka zose zatuma bamenyekanisha ubu buryo bufasha kohereza amafaranga kenya na uganda bwashyizweho buriho kandi buzahoraho iyo ukurikiranye televiziyo barabwamamaza iyo ukurikiye ku maradiyo barabwamamaza amapano yo ku muhanda barabwamamaza ku ma esemesi turabwamamaza aba ejenti bacu nabo barahuguwe ku buryo byose babisobanukiwe ni ukuvuga ngo buri gace kose aho dushobora kwegera umuturage tukamusobanurira aho hose twarabikoze uretse kuba uri mu rwanda yakohereza amafaranga mu bihugu bya kenya na uganda akoresheje mtn mobile money ababishinzwe banatubwiye ko mu bihe bya vuba bizaba bishoboka mu karere hose ndetse na zambiya ni gahunda yumvikanisha ko ishobora kuzoroshya byinshi ariko nanone isaba ubukangurambaga butajegajega mu kwicengeza mu bafatabuguzi nyuma y'imyaka cumi n'irindwi ikigo cy'itumanaho mtn kigeze mu rwanda ndetse n'ibindi byaje bikigwa mu ntege biragaragaza nta shiti ko telefoni ngendanwa hari byinshi yoroheje kuri bamwe mu baturarwanda barakoresha mtn mobile money tigo cash airtel money bishyura imiriro y'amashanyarazi amazi imisoro n'amahoro amafaranga y'ishuri n'ibindi mu nzira zitabagoye nubwo biri uko kuvuga ko byose ari shyashya byo byaba bisa no gukabya ubutekamitwe bwisunze telefone buriyongera umunsi ku wundi uguhuga kwa muntu birabukwa ahanini bitewe n'ibikorerwa kuri telefone imvugo ku muco nyarwanda ko ifundo ibagara ubucuti ari akarenge bashaka gushimangira ko gusurana bitsimbataza ubucuti guterefona umuntu uri kantarange umubaza amakuru hari abahita bumva ko ari ibyo ndetse n'ibindi kuva mtn yatangiza ubu buryo bwo koherezanya amafaranga muri uganda no muri kenya abanyarwanda basaga igihumbi nibo bamaze kohereza amafaranga muri kenya honyine ariko bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze cyane eric bagiriye ubusa turacyari mu rwanda iminsi cumi n'itandatu yahariwe uguhimiriza ukurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa yatanguye ejo ku munsi wa gatatu mu rwanda naho igitigiri cy'abakorerwa ihohoterwa ari igitsina gore muri iki gihe humvikana abagabo batari bake bahohoterwa n'abo bubakanye abanyagihugu bamwe bamwe mu rwanda bagize icyo bavuga kuri iryo hohoterwa inkuru ya asumta kaboyi
kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda u rwanda rwifatanya n'ibindi bihugu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane irikorerwa abagore n'abana ni imwe mu nzitizi zibangamiye iterambere n'uburenganzira bwa muntu riba ritangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana unicef igaragaza ko abagore bari hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo ine n'ine bahitanwa cyangwa bakamugazwa n'ihohoterwa kurusha kanseri malariya impanuka cyangwa intambara unicef ivuga kandi ko umugore umwe umwe kuri batanu afatwa ku ngufu cyangwa bigeragezwa nibura inshuro imwe mu buzima bwe mu rwanda ho abagore n'abakobwa nibo bugarijwe n'iryo hohoterwa kurusha abagabo abaganiriye n'ijwi rya amerika bavuze ingaruka bakuye mu ihohoterwa bakorerwa cyane cyane rishingiye ku gitsina nyine ikibazo nagize abavandimwe banjye bamaze kumenya yuko mfite ikibazo cy'ubana- cyo kubana na virusi itera sida batangira kuduhohotera bitwaje izo ntege nkeya twari dufite mfite umukobwa w'ikiragi uba mu rugo akaba ari wa mukobwa ubyara simenye uwo babyarana ubwo nkagorwa n'ikibazo cy'uko abana be se ninjye se w'abana ninjye nyina w'abana ninjye ubuzima bwabo ninjye imibereho yabo ubundi bwoko bw'ihohoterwa bugaragara mu rwanda ahanini buturuka ku mitungo abafite intege nke cyane cyane abagore bagahohoterwa n'abagabo babo cyangwa abo mu miryango yabo bashaka kubacura kuri iyo mitungo ngewe naraharitswe ubu mfi- hari- hari mugenzi wanjye wundi ubu umugabo yaramutwaye ingaruka mbere na mbere usigarana n'abana wenyine ukaba rero wenyine iyi iyi ni ingaruka yo kuba u- u- u- wagira kuko bagushakiyeho undi ni uko uwo mutungo wawe barawusesagura umugabo wacu yaje kundega mu bunzi avuga yuko ndi incike ngo ntafite ngo gu- gumana umunani w'umugabo wanjye Baki- baraza barahakata emwe batera n'imiyenzi ahandi ngo bahahaye uwo mugabo wacu mu rwanda hatangiye no kugaragara ihohoterwa rikorerwa abagabo ariko umubare wabo uracyari muto ugereranyije n'irikorerwa abagore umuryango utari uwa leta washinzwe n'abagabo bagamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rwa mureke mu magambo ahinnye y'icyongereza uvuga ko nubwo abagabo nabo basigaye bahohoterwa ariko akenshi bigaragara ko ari bo ntandaro y'ihohoterwa ribakorerwa uyu ni bwana sirasi ngayaboshya umukozi muri uwo muryango akenshi ingero nyinshi zabonetse ni kwihorera ugasanga hari amakimbirane yari amaze igihe noneho wa mugore nawe ugasanga yamukoreye eh, iryo hohoterwa tukaba rero dushishikariza cyane cyane abagabo ko barushaho kugira imyifatire myiza ubwo umuntu mu yandi magambo yavuga ko n'abagabo bake bakorerwaho iryo hohoterwa aribo ba nyirabayazana jewe ku giti cyanjye akenshi wenda ibyo naba naramenye wasangaga ari amakimbirane amaze igihe kandi yazanwe kenshi cyane n'umugabo buri mwaka isi yose igira ubukangurambaga bw'iminsi cumi n'itandatu bwahariwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa umugore n'umukobwa ubu bukangurambaga butangira tariki ya makumyabiri na gatanu ugushyingo bukazasozwa ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa cumi na kabiri buri mwaka uyu mwaka u rwanda ruzakora ubu bukangurambaga hazirikanwa ku nsanganyamatsiko igira iti kurwanya ihohoterwa rikorerwa umugore n'umukobwa ni inshingano yanjye nawe asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
tuve mu rwanda tuje mu burundi leta y'u Burundi ivuga ko izi abari hanze y'igihugu bari inyuma y'ibyo leta yita ibikorwa by'iterabwoba mu gihe abo bari hanze batariyitira ibyo bikorwa by'iterabwoba leta y'u Burundi ntiyiteze kuganira nabo ibi byashikirijwe na wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bijejwe gutanga amakuru mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane fidelite ishatse yakurikiranye icyo kiganiro
twitabye ico kiganiro tuzi ko kiremeshwa na musenyeri Justin Nzoyisaba arongoye umugwi w'igihugu jeje gutunganya no kuremesha ibiganiro bihuza abarundi kuko bakidutumira bari batubwiye ko ari we yiteguye kwishura ibibazo vyose dufise kuri uwo mugwi dushitseyo twabwiwe ko yafatiriwe n'amabanga ajejwe ico kiganiro caciye kiremeshwa n'umuhanuzi mukuru w'ibiro vy'umukuru w'igihugu bijeje gutanga amakuru wiri nyamitwe ari nawe muhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu bijeje gutanga amakuru muri ico kiganiro yatubwiye yuko ibiganiro nyezina bihuza abarundi vyamaze gutangura kandi ko bimaze kuba kuri bamwe mu banyamigambwe hamwe n'abanyamadini yongera kandi akura inkoni ku gishitsi ko bakurikiranwa n'ubutungane badashobora kuja muri ivyo biganiro ibikorwa byo guhuza abarundi kugira ngo baganire biriko biratunganya bahuye n'abanyamigambwe bari hano mu gihugu cy'u Burundi imigambwe yemewe n'amategeko barahuye n'abari mu mashengero n'amashirahamwe atandukanye itakozwe ni uko batamenyekanishije rwose ibyo bariko barakora ubukurikirana n'ubutungane ntarimo kuko ubutungane butegereza kubandanya bukora yaba abamenyeshamakuru bo ngaha cyangwa bari hanze uzi bakubwira ati ngo mbega nakarimwo nakarimwo mbega na senarede rimwo ni kuki benshi bavuga ngo abarundi bari hanze mukaraba abarundi bagiye hirya y'ejo bagiye kubera iyi migumuko yari yabaye Ivyo biganiro biriko biba hagati y'abanyamigambwe n'amashirahamwe atabegamiwe vya politike ari hano mu Burundi yamara indongoye z'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi mbere yanavyerekanye mu mvugo no mu ngiro ziri hanze y'igihugu hatibagiwe abo mashirahamwe atabegamiwe vya politike ndetse yanahangana n'ubutegetsi mu kwerekana iki canke kiriya kitagenda neza mu gihugu ubu menshi muri ayo mashirahamwe ibikorwa vyayo bikaba bimaze guhagarikwa na leta y'u Burundi vyongeye bamwe muri izo ndongoye z'imigambwe n'ayo mashirahamwe bariko baronderwa n'ubutungane bw'i Bujumbura ikibazo abatari bake bibaza kandi twabayije w'inyamitwe muri ico kiganiro ni kuki ivyo biganiro biriko biraba bitatumbereye abari hanze y'igihugu na igihe bigaragara ko bafitanye ikibazo na leta y'u Burundi imwe mu ishu twahawe ni yuko naho leta y'u Burundi izi abari inyuma y'umutekano muke urangwa mu gihugu muri kino gihe nta uravyiyitirira nico gituma rero ibiganiro bitumbereye abari mu gihugu icambere abo o- bari hanze ubabajije ati nibanza ko ararasa mu Burundi agira ati si twebwe abariko arasa mu Burundi nta numwe abemanga nk'abana bahebwe bibereye aho iyaba hobonetse mbere umuntu agira ati nije ndi hanze ariko nije wenda barungikira nivyo turabazi yuko ari bo babirungika mugabo ntibari avyemanga none atavyemanze agira ati jewe sindimwo muri ivyo bikora bagora ngaho o, jewe sindimwo none ingorane ziri haga- ziri hanze y'igihugu canke ziri mu gihugu c'u Burundi ziri mu gihugu c'u Burundi umuti utererwa he utererwa mu Burundi n'abarundi nayo ku bijanye n'imigenderanire hagati y'uburundi n'amakungu urinyamitwe ayadoma urutoki ku bantu bagenda barasivya uburundi bagatuma bufatirwa ibihano n'amakungu kubera ko bafitaniye imigenderanire na alexis nduhije umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu bari ku isongero hariho umwe mu basanzwe bakorera leta zunze ubumwe bwa amerika asanzwe aserukira icyo gihugu mu muryango mpuzamakungu oni nawe akaba yitwa samantha power kuko asanzwe afise ibyo aharanira muri kino gihugu asanzwe acuditse rwose n'umwe mu bagwanya leta y'u Burundi kandi akoresha inguvu ibiyaburamutwe n'ibindi mukaba muzi yuko uwo nawe yashizwe mu maraporo atandukanye y'ishirahamwe mpuzamakungu oni yuko yoba ari mu bonona umutekano eh, muri kano karere uburundi nk'uko umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu bijejwe kumenyesha amakuru abivuga bwiteguriye kuja mu biganiro bibuhuza n'umuryango w'umwe bwa buraya mukamenya ko uyu muryango ku itariki mirongo irindwi na zitandatu z'ukwezi kw'icumi wari wahamagariye leta y'u burundi kwitaba ibiganiro biyihuza nawo kugira ngo bihweze ugufashanya hagati yabo uyu muryango wari wahaye leta y'uburundi ikiringo c'imisi mirongo itatu kugeza ubu ico kiringo kikaba kimaze kurangira ibujumbura fidelite yishatse ijwi rya amerika fidelite yishatse urakoze cyane kuri iyo nkuru turacari mu burundi abagabo cumi n'umunani bafise imyaka iri hagati ya mirongo itatu na mirongo itatu n'itanu bavuga ko baturuka mu gihugu ca bangladesh n'umurundi umwe yahora abakorera bari mu minwe y'igipolisi kuva kuri uyu wa gatatu igipolisi kivuga ko cabiketse kuko inzu babamwo bahora biyugaranye kandi abajejwe intwaro n'umutekano atanumwe yarabazi amatohoza ariko arakogwa kugira bimenyekane niba abo bago- abo bagabo bakorana n'abamaze iminsi batera umutekano muke leta yita aba- abakora iterabwoba inkuru ya Eloge Wirikaneza
Abantu bane kuri abo cumi n'umunani nta bibaranga bafise nk'uko vyemezwa n'igipolisi batatu nabo impusha zo kuba ku butaka bw'u Burundi baronkejwe zararangiye cumi n'umwe basigaye nabo bafise impapuro zibaranga n'impusha zo kuba mu gihugu c'u Burundi nabo nyene igipolisi kivuga ko bateye amakenga icegera c'umuvugizi w'igipolisi Moise Nkuru nziza aratubwira n'ibindi bintu bafatanywe mu nzu bari biyugaraniyemwo twabasanganye izindi mpapuro z'amagendu zerekana uruhusha rwo kuba mu gihugu cya afurika y'epfo izo mpapuro rero ziba ari nshasha bagaheza bagaca ba- bashira ku mapasiporo yabo twarafashe kandi pasiporo cumi n'imwe byerekana ko abo bantu nabo bakaba batari muri abo bishoboka ko hoba hari uwundi mugwi woba uri mu nzira canke woba uri ahandi hantu utashobora gutora hejuru y'ivyo kandi twarashoboye gufata n'ibindi amatelefone yabo eh, imashini nyabwonko imwe Igipolisi kivuga ko bamwe muri abo bagabo bari bamaze amezi abiri ku butaka bw'u Burundi aho baba mu Kajaga muri komine ya Mutimbuzi intara ya Bujumbura benshi bita Bujumbura rurare hafi y'ikibuga c'indege ca Bujumbura ngo bahora bagemurirwa n'abarundi bakaba bafise n'umunyezamu w'umurundi nyene yugara kongera akabugururira uwo na wene abajejwe umutekano baramutaye muri yompi igipolisi kivuga ko hari n'ikindi kintu cagiteye amakenga kurusha abo bantu ntaworeka ko bikeka kuko abantu atari abarundi bangana gutyo mu nzu igiti gihingana gutyo kitazwi n'abajejwe intwaro kitazwi n'abajejwe umutekano ntibobura gutera amakenga hanyuma kumenya ko bari mu migwi imwe twita iterabwoba canke ko baba bazanywe n'ikindi gikorwa ivyo nibaza ko bizoshobora gutangwa n'amatohoza ariko araba gushika uno mwanya ayo matohoza ashobora korohera igipolisi kuko bimwe mu bimenyetso vyo gukorera ko n'abantu bo kubaza vyamaze kuboneka nk'uko vyemezwa n'icegera c'umuvugizi w'igipolisi muri iyo nzu twasanze hariho icyo twakwita kori yaje ku izina ry'umurundi Eh, hariho n'umuntu yahora bugurura kuko ku murango bari indani nuko haba ariko igufuri inyuma byerekana ko urwo rugo ata muntu arubamo hariho rero umuntu yabugururira abakugurira baje kubagemurira kugura canke basohoka amatohoza ariko arabaho kugira ngo tumenye abarundi aba ari abo twabonye n'abo tutabonye bafise mu ruhara inzu irafise inayo eh, reka tureke amatohoza niyo azoheza akatwereka uruhara rw'umwe wese nandeho nta nzu itagira inayo uko ari cumi n'umunani abagabo bose bari mu myaka y'urunganwe rumwe biyemerera ko bava mu gihugu ca bangladesh kiri ku mugabane wa aziya twabajije icegera c'umuvugizi w'igipolisi niba leta y'uburundi yaramaze kwegera leta ya bangladesh kugira ngo imenye ko abo bagabo ariyo baturuka moyize nkuru nziza yatubwiye ko ico gikorwa kizokurikira amatohoza yo kuraba vy'ukuri ko bafise ubwenegihugu bw'ico gihugu kuko igipolisi kidashobora kwizera na gato ivyo bavuga na rirya basanganywe impapuro zindi z'amagendo eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
ibwirizwa shingiro rishasha amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro rishasha riha perezida w'u rwanda paul kagame uburenganzira bwo kongera kwitoza ikindi kiringo iri mu maboko ya perezida kagame imana in, inama nako y'abashikiranganji yari yamusavye kuyikoresha nk'uko ibwirizwa shingiro ribimwemerera nivyo abanywanyi b'ijwi rya amerika bashikirije ko ivyiyumviro kuri facebook yacu tubisomerwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
akimana musa aragira ati kamarampaka ndayemera ndayishaka kandi nyiri imbere n'inyuma ariko ntabwo iri mu maboko ya kagame iri mu maboko yacu abanyarwanda wavuga gute se ko iri mu maboko ya kagame kandi ari umukozi w'abanyarwanda ibyo dushaka nibyo agomba gukora musonera jackson atahubwo aradutindiye ariko twizeye ibyo akorera abanyarwanda ntabwo yakwanga ibyo tumusaba jean paul we aravuga ati isi iyobowe n'akarengane utemera kurengana azahungira muri yesu naho kwa pirato ntimuteze kuzidegembya ayo ni amagambo bwite ya jean paul uwiyita struggle man bujumbura ati kamarampaka iri mu maboko ya kagame kuko mu rwanda ntibakatubeshye nta badepite nta n'abasenateri bahari bariya ni ibikoresho bya kagame ni nk'agakingirizo gusa kugira ngo kagame yerekane ko mu rwanda hari demokarasi naho edgar octave ati nta demokarasi dukeneye mu rwanda dukeneye amahoro tukikorera bizinesi mu mutuzo ibyo bya demokarasi abo bazungu birirwa babashuka muzibe karasira emable waravuga ati iryo ni ikinamico kagame azayobora forever ni ukuvuga ubuziraherezo alfred niyonzima ati reka tubitege amaso naho emmanuel nsabiyumva ati atoke kure ni ukuvuga ngo nagende rutayisire craveri daniel ati turamushaka nagumeho kabisa naho jean emile n'intunze atoya nta kamarampaka ihari ngibyo rero mu magambo makeya iby'abanywanyi b'ijwi ry'amerika bandika kuri kamarampaka iteganijwe mu rwanda ku itegeko nshinga rivuguruye urakoze cyane rwose thomas kamirindi aha ni naho duhereje ibiganiro byo kuri uno mugoroba mwakoze cyane mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka mugire amahoro y'imana naho ubutaha umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.